turashimire komandanya kuyumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni kuri mwebwe muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze makuru kuri uno mugoroba jewe diane ninahazwe ngiye kuhashikiriza ndi muri studio ya gatanu gatanu mu gihe u rwanda rukiri mu ndwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu bayikoze n'abayirokotse basanga kongera ku bana bigishoboka wowe urimo ugenda kandi ukabona we aragenda wenyine kandi yari afite umuryango wumva kuko byagenda kose utamwisanzura ngo akwisanzureho y'umuryango wiciwe n'uwiciye ubwo rero uyu mumama nta kibazo dufitanye kumuha imbabazi simubwira ngo hari uwanjye uzazuka nzamubona uzahushita igendenze imbabazi nzazuka
aba ni bamwe mu banyarwanda batanguye ibiganiro byo kurekuriranira mu burundi hameze kumenyekana ko bahitanywe n'imvura yaguye mu gisagara no mu ntara ya bujumbura mu twenzo ku munsi wa kabiri bageze kuri batatu muri cad abanyagihugu miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana ane bakeneye imfashanyo kandi byihutirwa ukraine isaba abayifasha kuva mu muco yita amajambo n'ibiganiro bidahera igatanga imfashanyo kugira ngo ishobore kwivuna uburusiya bubandanye kuyigaba ko ibitero hido n'ido y'ano makuru yose ni mu kanya musangwa ikaze namwiriwe reka amakuru yacu tuyahere muri cada aho abanyagihugu bagera ku miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana ane bakeneye imfashanyo kandi byihutirwa ni nyuma y'ibitigiri byinshi by'abanyasudani babandanya guhungira muri ico gihugu mugenzi wacu ejo ni mukankusi abandanya ino nkuru
itangazo ry'umuryango utegamiye kuri leta w'abafaransa witwa action contre la fin rivuga ko intara zo mu burasirazuba bwa cade ziri mu bice bimerewe nabi by'igihugu mu bijyanye n'uko nta serivisi z'ibanze zifatika zihari kandi impunzi zihagera zikaba zirimo gutuma ibibazo birushaho kuba insobe ibiro ntaramakuru bya faransa afp bivuga ko onu yaburiye mu kwezi gushize kwa gatatu ko imfashanyo y'ibiribwa ku bantu ibihumbi n'ibihumbi baturuka muri sudani ishobora kuzahagarara mu kwezi kwa kane igihe amahanga atatanga amafaranga porogaramu ya onu yita ku biribwa pamo yasabye miliyoni magana abiri mirongo ine n'ebyiri z'amadolari y'imfashanyo kugira ngo hirindwe amakuba kandi ikomeze gushyigikira miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri z'impunzi z'abanyasudani kugemura imfashanyo birimo kugirwaho ingaruka n'ibihe by'imvura bishobora gufunga imihanda yerekeza mu burasirazuba bwa cadi imiryango itanga imfashanyo ivuga ko amafaranga amahanga yatanze ubu ashobora gutuma haboneka ibyangombwa bikenewe ku gipimo cya kane n'ibice bitanu ku ijana cadi igihugu kinini cyane cyo muri afurika yo hagati gisanzwe ari kimwe mu bikennye kurusha ibindi ku isi gituwe n'abantu hafi miliyoni imwe n'igice bataye ibyabo imbere mu gihugu cyangwa bavuye mu bihugu bituranye abagera mu bihumbi magana cyenda baturutse muri sudani kandi hafi mirongo icyenda ku ijana muri abo ni abagore n'abana
ejo ni mukankusi tuve muri cade twerekeza muri mali aho abasirikare batembagaje ubutegetsi akaba ari nabo ubu batwara ico gihugu baraye bahagaritse ibikorwa vyose vy'imigambwe bavuga ko ari ingingo bafashe mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mu gihugu mugenzi wacu fidel niyongabo yabiduteguriye
umuvugizi w'abo bategetsi ba gisirikare b'igihugu ca mari abdulahi mayiga yasomye iryo tangazo kuri televiziyo ya leta mu gihe igihugu cariko gihimbaza umunsi mukuru w'irayidi warangije ikiringo c'ukwezi kwa ramazani colonel asimi goita yafashe ubutegetsi nyuma ya kudeta ya kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yari yemereye kugarukana igihugu mu nzira ya demokarasi mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane yamara mu kwezi kw'icenda mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abasirikare barongoye mali barahagaritse burundu amatora yari ategekanijwe kuba mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka batanze insiguro ko hakenewe igihe cyo gutegura neza ayo matora uretse guhagarika ibikorwa byose by'imigambwe ikorera mu gihugu ca mali abategetsi b'abasirikare b'ico gihugu baziririje kandi itangazamakuru gukurikirana ibikorwa by'imigambwe iri mu gihugu umunsi umwe rero inyuma y'uko bahagaritse ibikorwa byose by'iyo migambwe urwego rukuru rw'igihugu rujejwe gutangaza amakuru rwasohoye itangazo risaba ibinyamakuru byose na televiziyo guhagarika gutangaza amakuru no gutangaza ibikorwa by'imigambwe mu gihugu n'ibikorwa by'amakoraniro akozwe n'abanyapolitike mu gihugu hari yaranzwe na kudeta zibiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri byatumye haba uruhagarara rwa politike mu gihugu rwakwiragiye mu karere ko muri afurika mu burengero na afurika yo hagati icyo gihugu kimaze ikiringo kirenga imyaka cumi kirwanya umugumuko utera gukomera kurushiriza w'imigwi y'intagondwa z'abayisilamu ikorana n'imigwi al qaida na islamic state
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaja ku rupapuro rw'ivy'intambara muri ukraine hamwe no muri israel ariko imbere yaho aha muri leta zunze ubumwe za amerika oj simpson yahoze ari umukinyi kirangiranwa mu rukino rukundwa cyane muri amerika rwitwa football american yitavye imya- imana ku myaka mirongo irindwi n'itandatu uyu muribuka ko yigezewe kwagirizwa Eh, mu nyuma yaho arambikwa izera ni muri dosiye yicwa bunyamaswa mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane y'uwahoze ari umutambukanyi wiwe yitwa nicole brown n'umugenzi wiwe ron goldman amakuru y'urupfu rwiwe rero yatangajwe n'umuryango wiwe ngaha muri studio z'ijwi ry'amerika ndi kumwe na mugenzi wacu fidele niyo ngabo ibiri muri iryo tangazo ry'umuryango n'ibikiga fidele urakoze diane mu itangazo umuryango wiwe wasohoye kuri uyu wa kane watangaje ko orento james simpson yari azwi cyane ku izina rya oj simpson yahitanywe n'indwara ya kanseri yarakujijwe akikijwe n'abana n'abuzukuru biwe igihe yitaba imana umuryango wiwe wasabye muri iki gihe abantu kuwuha umwanya wo kumugandarira mu mwiherero n'iteka mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu oj simpson mu butumwa bwa videwo yashize ku rubuga x yatangaje ko yatowemo indwara ya kanseri inyuma y'uko yipimishije yatangaje ko yasa n'uwatsinze iyo ndwara inyuma y'uko abaganga bakoresheje ubuhinga buhari bwo kuvura kanseri bita kimoterapi mu rurimi rw'igifaransa yamara simpson ntiyatangaje ubwoko bw'iyo kanseri yasanganywe oje simpson yatazigwa the juice yabaye ikirangiranwa mu rukino rwa football amerika ari muri kaminuza n'igihe yakina urwo rukino ku rwego rw'abarugize umwuga inyuma yaho yarabaye kirangiranwa kandi mu mwuga wo gutangaza amakuru yerekeye inkino no mu mareresi yarabaye kandi umuvugizi w'amasosiyete akomakomeye cyane cyane isosiyete hertz ikodesha imodoka oje simpson yamara yari umuntu adahuriweko na bose cyane cyane nyuma y'uko yagirijwe urupfu rw'uwahoze ari umutambukanyi wiwe nicole brown iki gihe rero yambikwa izera mu rugo rubanza eh, ku yicwa ry'uwo mutambukanyi wahoze ari umutambukanyi wiwe Ah, byarerekanye ukugene amerika yiciyemwo ibice ku ruhande rw'abirabure eh, baragize iminsi mikuru barerekana akamwemwe ntangere icyo gihe mu gihe abazungu bacize intege abandi barerekana ishavu rikomeye cyane simpson rero asize abana bane ah, babiri yabyaranye n'umutambukanyi w'imbere y'uko ahura na nicole brown eh, mu kubakana na nicole brown banose abandi bana babiri urakoze fidele niyo ngabo ntugende uca udutwara muri ukraine aho perezida w'ico gihugu volodimir zelenski yasabye ko ingingo zifatwa aho kwishinga ibiganiro bidahera ku mfashanyo ya gisirikare ukraine ikenewe ni nyuma y'ibitero vy'urutavana ko uburusiya bubandanya kugaba muri ukraine fidele niyo ngabo turacari kumwe
ni nyuma y'ibitero vya drone na misiri uburusiya bwakoze mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kane igisirikare cya ukraine cyavuze ko ivyo bitero vyari bigizwe na misile mirongo ine na zibiri na drone mirongo ine zelenski yatangaje ko niba uburusiya bwabandanya ibitero vya misile na drone kuri ukraine bizoha ico gihugu uburenganzira bwo gukora iterabwoba mu gihugu ciwe no mu makungu zelenski yatangaje ku mbuga ngurukanabumenyi ko igihugu ciwe gikeneye ibikoho birasa indege misile na drone n'izindi imfashanyo zigenewe kwivuna umwansi yavuze ko igihugu ciwe kidakeneye ibiganiro bitarangira perezida zelenski yatangaje ko ibitero uburusiya buherutse gukora vyabaye mu ntara za kharkiv kiev zaporija laviv na odessa yavuze ko abo yita abarusiya barangwa n'iterabwoba basubiye kandi gukora ibitero mu bibanza bifitiye akamaro gakomeye cyane igihugu ciwe igisirikare kigwanira mu kirere ca ukraine catangaje ko ibikoho birasa indege misile na drone vyasambuye drone mirongo itatu n'icenda kuri mirongo ine na misile cumi n'umunani kuri mirongo ine na zibiri vy'uburusiya ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'uburusiya kuri uyu wa mbere bwavuze ko bwatesheje ibitero vya drone cumi na zibiri ukraine yari yagerageje gukora mu ntara zitari nke z'uburusiya
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika i bujumbura muri ko muratwumva ku mirongo migufi ya shotwave mu burundi ubutegetsi bw'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bwategetse ko abantu bose baba mu bibanza bibangamirwa n'imyuzure babwirizwa kwimurwa kandi bidatevye batanze ikiringo c'indwi zibiri gusa ni inyuma y'imyuzure yahitanye abantu batatu ibomora amazu arenga amajana atatu batanu ntawuramenya irengero ryabo inkuru y'umumenyeshamakuru pierre claver niyo nkuru ni ingingo ifashwe inyuma y'iminsi ibiri habaye imyuzurire y'amazi yomoye imiryango irenga amajana abiri mu gatumba mu ntara ya bujumbura rurare kuri uyu wa kane aho mu gatumba ku rubibe uburundi buhana na kongo amarira yari yose uruzi rusizi rw'isuka mu kiyaga ca tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri kongo hamwe no mu rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka muhana ntangwa zica mu gisagara ca bujumbura amazi ya rusizi yisutse mu mazu cane cane aho bita mu kigaramango ku mushasha kuri poto ya mirongo ibiri n'indwi n'ahandi amazu menshi yarabomotse abantu babiri basiga basiga ubuzima abandi batanu baraburirwa irengero harimwo abana nk'uko abajejwe intwaro n'abanyagihugu aho mu gatumba babivuga muri kino gihe abenshi begeranirijwe ahitwa kuri poto ya mirongo ibiri n'indwi abajejwe intwaro bavuga ko amazu arenga amajana atatu ariyo amaze guharurwa ko yabomotse mu gatumba no mu gisagara ca bujumbura muri karitsiye ya kibenga aho hose abasigaye mu kangaratete bafise ubwoba ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora bashobora kubafata bagatakambira ishirahamwe croix rouge kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu tuza tubona ikipfundura kica kiradutera rwose kiratwubikiranya yabaye imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu abana bamwe baratwawe hari uwo basamye ari mu ntebe hari n'uwarayatembye rwose twamumuze n'umubyimba ubu turaha turi mu kajendegete ntitugira aho dukira nayo tumira ntitugire ishenge na rugero abafise iyo baja bari bariko barimuka nayo twe twabuze iyo tuja niyo tuva aha twituniye ngaha nyene uku nyene atako turi bubigenze ikindi cihutirwa ca kabiri nuko boraba bagafasha abantu nyene babuze ivyabo atabo bafise begamiye burumatari w'intara ya bujumbura rurare desire nsengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu gatumba amenyesha ko abantu bose baba ahantu hateye amakenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu arabari bahafise amazu yabo bwite mu ijoro rishiriwa gatatu kandi mu misozi ihanamiye igisagara ca bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka kanyosha muhana ntahangwa zica hagati mu gisagara ca bujumbura zuzura yamara kanyosha nibwo rwataye inzira maze amazi yirara mu mazu cane cane ayegera ikiyaga ca tanganyika muri karitsiye ya kibenga mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura kuva mu mutwenzi wo kuri uyu wa gatatu abantu batari bake baganiriye n'ijwi ry'amerika kuri uyu wa kane ntibagira aho bakika umu umusaya nuko ubanza bakatuzibira urwo ruzi amazi agapunguka kubera ko amazi aguma ashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje twasaba leta ko yoraba ingene yodushyigikira abantu bato bato turi hano ntitugire icyo twifuka ntitugire icyo twambara ntitugire n'icyo dutekamo ntitugire n'icyo dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyene kubera ngo hariho n'umwana twabuze w'uruyoya yatwawe n'ubu ntituramenya ikiziga ciwe irengero ryiwe si ukuvuga ngo ni wenyine hariho n'abandi abepfo batwawe nyine abana batazi iyo barengeye kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe umuyobozi w'igisagara ca bujumbura jimi yatunga imana yagendeye abo banyagihugu mu kibenga yafashe ingingo k'uruzi kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwiha inkumbi ni rya mbere iyo ngingo ifatwa na nicyo gituma tuje dusaba abenegihugu uno munsi kuva aya masaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo eh, abahinga eh, bo muri oguha na, na croix rouge bagerageze gukora ibyo bagejejwe igice ca gatumba ndetse n'amakarotiye yegereye ikiyaga ca tanganyika ntasiba kurengerwa n'amazi y'ico kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera beneyo badashobora kuyabamwo umuhinga mu vyerekeye ibidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza bernard sindayihebura ahamagarira leta kubaka ico yita urubumbiro rutegera amazi ya tanganyika na rusizi hasigaye amasantimetero cumi n'atandatu kugira ngo iyi poro ya bujumbura ije mu mazi hose kugira idigi ni ukuvuga mu kirundi novuga ko ari ububumbiro kihutirwa cyane ni uko aho hantu hegereye mu mu burengero bogerageza bakahubaka bakahaduza cyane kandi ni ukuri birihuta nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza e, bariho e, mu yandi maporoje nk'iyunga Senegal nzi ayo maporoje barafise ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza e, bitandukanye raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka ziterwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga ca Tanganyika n'uruzi rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga ibihumbi ijana bakaba barataye izabo mu myaka itanu iheze Clave ni inkuru ku bwijwi ry'amerika
ijwi rya amerika muradutunga kuri aka gacerere kari kahabaye hari ikibazo gitonya mu buhinga bw'ivyuma mu gihugu c'uburundi turaza gusubirayo handi hato mu gihe u rwanda rubandanya kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu bayikoze n'abayirokotse bemeza ko kongera kubana bigishoboka ijwi rya amerika riciye kuri asumta kaboyi ryagendeye imwe mu miryango iba mu murenge wa mayange ni mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba mu masaha y'agasusuruko nibwo ijwi rya amerika yageze mu kagari ka kibenga mu murenge wa mayange akarere ka bugesera twasanze benshi mu bahatuye bagiye mu mirimo yabo y'ubuhinzi ariko twabashije guhura n'umuryango wagize uruhare muri jenoside n'uwayirokotse turi mu rugo rw'umubyeyi antoniya mukantabana ari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi nawe akora umurimo w'ubuhinzi nubwo twasanze atagiyeyo mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane uyu mubyeyi wari usanzwe atuye muri aka kagari yiciwe abana batanu ndetse n'umugabo we yasigaranye umwana umwe rukumbi muri uru rugo turi kumwe na ntawangwa na bose evariste we afite imyaka mirongo itanu n'ine mu gihe cya jenoside yari afite imyaka makumyabiri n'ine yagize uruhare muri jenoside ntawangwa na bose yabwiye ijwi rya amerika ko we n'umuvandimwe we bagize uruhare muri jenoside uwo bavukana niwe wagize uruhare mu rupfu rw'abana ba mukantabana ndetse n'umugabo we ubwicanyi bakoze babukoreye mu kagari ka kibenga mu murenge wa mayange ari naho bakomeje gutura kugeza ubu ntawangwa na bose mu buhamya bwe yabwiye ijwi rya amerika ko yagiye mu gitero ari kumwe n'umusirikare yishe umukecuru n'umukobwa we ndetse n'umwuzukuru we yaje kuburana mu nkiko zisanzwe akatirwa igifungo cy'imyaka cumi n'itanu mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani akirangiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mu biganiro twagiranye byongeye gushimangira ko bamaze gutera intambwe ishimishije mu bumwe n'ubwiyunge mbere yo kuganirira na ntawangana bose yabanje gutera indirimbo yo mu kiliziya nk'ikimenyetso cy'uko yacengewe n'amasomo yahawe imbona ngiye gutsindwa nzambaza imana nsubize mu nzira maze mbona agakiza ko namenye ko ibunda nzajya nyiyongeraho niyo mukiro
ntawangwa na bose yafunzwe imyaka cumi n'itanu kuri ubu amaze imyaka igera kuri cumi n'itatu afunguwe mu buhamya bwe yongeye gushimangira ko gusaba imbabazi aribyo byamuhaye imbaraga zo kongera kubana neza n'abo yiciye narishimiye umusirikare bitandagije imana rufonse arufonsi twajyanye mu gitero cyari cyishe umukecuru bitaga akana k'intama n'umwuzukuru we n'umukobwa we nakatiwe imyaka cumi n'itanu icyo kintu ndagikora ndagisoza ndataha ni ukuvuga ngo igihe ngifungura waramubonaga ukumva wenda ufite ikibazo muri wowe ariko kubera ko wowe urimo ugenda kandi ukabona we aragenda wenyine kandi yari afite umuryango wumva ba- uko byagenda kose hagati- hagati yawe nawe utamwisanzuraho ngo akwisanzureho icyo kintu cyarabaye hagati y'umuryango wiciwe n'uwiciye ubwo rero uyu mumama nta kibazo dufitanye mbese inyigisho nizo zadufunguye ahanini nubwo ntawangwa na bose yavuye muri gereza yiyemeje gusaba imbabazi mukecuru mukantabana we yabwiye ijwi rya amerika ko mu bihe bya mbere atigeze yiyumvisha ko yazongera kuvugana n'abamumariye urubyaro ye ubwo iwanjye jyewe mu rugo twari abantu umunani mu rugo twasigayemo turi babiri ubwo hagiye abana batanu na se wabo kuko jyewe naburanishije gacaca ariko bavuze ngo abantu bazatanga imbabazi singiye kubeshya narahakanye ndanarahira ndanabyandika ndabisinyira ko nta muntu ugomba guha imbabazi bakambaza bagasanga hari bakagira ngo niwe ndabyandika ndabisinyira ntere naho- nteraho na kasha ko nta- nta muntu ushobora guha imbabazi inyigisho baherewe muri paruwasi ya nyamata mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nizo zababereye imbarutso yo gusabana imbabazi no kuzitanga ko nagiye kubona mbona uwo musaza akaza tugahura n'ubisanzwe akagenda nanjye nkagenda byagezeho rero ku mu- hashize nk'iminsi aje ibihe inshuro zigeze kuri eshatu ahari noneho rero araza ati "Jye- ati hari ikintu ngushakira na mbere twari dusanzwe duturanye atangira kumbwira ati ubu nashatse ko nzaho gusaba imbabazi twagiye kwa padiri batwigisha batu- mbese ambwira ibintu byinshi ese ni ryari ngo izo mbabazi nzazi- bazaziguhera hehe nzaziguhera hehe Ati, ambwira uko ba- tuzajya kwa padiri ambwira ibintu byinshi numva sinteze kwica umuntu nanjye Si- nta kindi nshobora kuzakora kumuha imbabazi simubwira ngo hari uwanjye uzazuka nzamubone tuzahushye tugende nzi imbabazi nzaziruha mu gihe abakoze ibyaha n'ababikorewe bateye intambwe yo kongera ku bana abana bavutse ku bakoze ibyaha bemeza ko baterwa ipfunwe n'amakuru bamenye ku babyeyi babo n'ubwo batari bahari uyu sebanani noheli se umubyara niwe wagize uruhare mu rupfu rwahitanye abana n'umugabo ba mukecuru mukantabana yatubwiye ko yari afite umwaka umwe mu gihe cya jenoside ariko yemeza ko aterwa ipfunwe n'ibyabaye n'ubwo nta ruhare yabigizemo ubwacu biraducanga nyine tukibaza nk'umuntu w'umusaza cyangwa umupapa wari ukuzuza ubwenge atekereza ute gufata umuntu bari baturanye basangira akagenda agafata abana kandi nawe abasize mu rugo abiwe afasha ab'undi mugenzi we arabishe bose arabamaze iyo bigeze nk'iki gihe ukareba nk'umukecuru nk'uyu nyine byabayeho nawe uba wumva ufite n'isoni kuba wamureba uzi ngo harimo ah, umuryango wawe ufitemo uruhare mu byabaye kavuga se ubu nimusuhuza aransuhuza mba mbiganira n'abasaza nk'uyu musi- papa wanjye tuba tubiganiramo ubwo rero ntago nabyibagirwa n'ubundi ngumya mbitekerezaho mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo habaga inama y'umushyikirano minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda inshingano mboneragihugu yatangaje ko igipimo kigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri cyerekana ko abanyarwanda mirongo icyenda na bane n'ibice birindwi ku ijana bemera ko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho asumta kaboyi ijwi ry'amerika mayange mu karere ka bugesera asumta kaboyi urakoze tuve ngaho mu karere ka bugesera dusubira mu burundi aho leta y'ico gihugu itangaza ubwayo ko gifise urugendo rurerure mu bijanye no guhanahana amakuru ku buryo bishoboka no kudindiza bishobora no kudindiza iterambere ry'igihugu umushikiranganji ajejwe igisata co kumenyesha amakuru yabibwiye abakenguza amateka ejo kwa kabiri bari bamutumiye kugira ngo yishure ku bibazo bitandukanye biri muri ico gisata ibindi kuri no nkuru na Thierry ndayishimiye Bimwe mu bibazo abakenguza amateka babajije umushikiranganje ajejwe igisata co kumenyesha amakuru Leokadinda Cayisaba birimo ibibazo bijanye n'ishirahamwe Onatere ridakora neza umuhora wa fibre optique ukoreshwa mu gushikiriza internet abanyagihugu udakora neza internet itameze neza ubugizi bwa nabi bubera ku buhinga ngurukana bumenyi iradiyo na televiziyo by'igihugu bitumvikana neza mu gihugu hose n'ibindi bitandukanye mu kwishura umushikiranganje Leokadinda Cayisaba yasiguye ko ibibazo bituma ari byinshi birimo kubura umuyaga nkuba ndetse anemeza ko Uburundi bukiri inyuma mu bijanye n'imirongo yo guhanahana amakuru ku buryo twebwe tukiri tukiri inyuma turacyari inyuma cyane Eh, kubera nyine impamvu nyinshi nyine twagumye du- dusigura Umu- iyi ngorane y'umuyaga nkuba badashobora gukora uko biyumvira Eh, amabatiri ashobora gupfa eh, n'ibindi n'ibindi n'ibindi rero iki kibazo ni kibazo ki- kitwaje ishinga ikindi yashikirije ni ukuba ibyuma byakoreshwa kera ari byo bikihari kandi si bandanya kwihuta mu iterambere uku ni kabisigura la qualité du service iva ku bintu byinshi n'abaoperateri nabo batwitura batubwira ati nta karite nziza dufise kubera parega turabaha nk'amadevize yo kuza kurangura ibindi byuma dushobora kongereza kugira ngo ya karite imere neza ibyapfuye bakabisubiriza naho abanyagihugu batandukanye baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ko ibijyanye no guhanahana amakuru mu burundi bigoye cyane kuko n'utwo baguze tubafasha kumenya aho isi igeze amasosiyete ari muri mitere usanga baca bayatwara batanayakoresheje kandi bakanabazimba twe tubona ibintu nyine byo- by'itumatumanako mu burundi byabaye nabi turagura amamega tukabona mu mwanya araheda atari n'ikintu twakojeje Eh, ariko n'amamega yarazimvye ubu bunye dusigaye dukoresha internet iva muri z- muri irya sosiyete limitere limitere nayo yaradugije amamega yaradugije ibintu byose kumushoboye kuronka nyene yashobora ku- ku- kuja kuri internet ntibyoroshe nayo nyene naho izimvye ntinyaruka ikindi abo banyagihugu bavuga ni uko mu gihe giheze bahora bifashisha amatelefone yo ku mabarabara yo muri sosiyete ya onatere ariko ubu akaba atagikora aho byaborohera gutelefona babo baba mu bice bitandukanye kuri ibyo bibazo bijanye na interinete n'imirongo itandukanye ikoreshwa mu burundi umushikiranganji rehokadinda cayisaba amenyesha abanyagihugu ko boba bihanganye mu nyishyurwa twatanze mu bizokorwa kugira ngo turonke eh, aba- abanyagihugu bubahirwe gukoresha interineti imeze neza twari twaribuze ko ishyirahamwe starlink iri mu migambi yo gusaba lisansi kugira ngo ikorere ngaha mu burundi Eh, aho rero bigeze biracari eh, mu nteguro barindiriye yuko bemererwa kubera kugira ngo babone iyo autorisation ibijanye n'ubusuma nabwo bubera ku rubuga hwaniro mu burundi ndacayisaba amenyesha ko mu burundi hakiri agahaze kugira ngo bashobore kumenya no gufata abo bantu asigura ko ibyo bisaba gukorana n'ibindi bihugu bimaze gushika kure uwurongoye inama nkenguzamateka emmanuel sinzohagera yasabye ubwo bushikiranganji gukora ibishoboka batitwaje uko igihugu kimeze ndetse no guha agaciro ibijanye no kumenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru nk'ubushiranganji mugezi by'ukuri eh, igisata gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'abenegihugu guhindurira abenegihugu guhindura eh, imibereho ibyiyumviro eh, ni mwebwe Eh, paraye eh, usanga abantu ibihugu bikomakomeye biremvesta cyane mu gukorerwa amakuru paswe se l'information itwara isi Eh, tubatera intege mbere y'igisata cya setike mugikomeze eh, mugikomeze mubikibe mu bisata muteza gukomeza cyane umukenguzamateka sinzohagera yaboneyeho kandi gusaba ubwo bushikiranganji gukora ibishoboka byose abanyagihugu bakaronswa amafaranga yabo yafatiriwe mu muhora wa ekokashe kuko barenganijwe igihe uwo murongo wugarigwa inzira mu burundi
kurangana ikibazo eh, mwukure mutereke ikibazo cy'abenegihugu mugananira amahera ya mu bijyanye na eko eko eko kashi murabe ingene muvugana izindi nzego kuko umwenegihugu yoshobora victime y'iryo situation murabe ingene eh, kugira amaze umwanya abagize inama nkenguzamateka bibukije ico gisata co kumenyesha amakuru ko ibikorwa byose bibera mu gihugu bishimikiye ku buhinga bwo guhanahana amakuru ari naco gituma mu gihe butifashe neza ubuzima bw'abagituyemwo buba bugeze ahatemba banagarutse ku ishirahamwe onatere basiguye ko ritariko rirakora neza kandi ryararonkejwe ibikoresho bibafasha baca basaba ubwo bushikiranganji kubikurikiranira hafi mu gihe ca vuba Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
Thierry Van Ndayishimiye urakoze mu kanya ndaca nsozera no makuru ariko ngene ndabatumiye kuja kuraba inkuru zimwe zimwe tutashoboye kubashikiriza ariko dufise ku rubuga rwacu ariyo wezitata akaburungu radio yacu voa akaburungu.com muri zo harimwo iyerekeye ivy'incanco ya Gasama ejo aho bukera imyaka mirongo itandatu n'icenda izoba yuzuye umunsi ku yundi Dr Thomas Francis w'umunyamerika atangaje ko umugaragaro k'urucanco rw'agasama rwabonetse rukora neza kandi ku buryo bwizewe Dr Francis yari umushakashatsi umushakashatsi na mwarimu muri kaminuza ya leta ya michigan iri mu burengerazuba bwo hagati ya leta zunze ubumwe za amerika nibwo rucanco rw'ubukangwe rwa mbere na mbere ku isi rwari rwemejwe ko rukora neza iyindi nkuru ndabatumiriye kuraba kuri facebook yacu mu bigwa bya komora abanyororo barenga mirongo itatu batorotse agasho bemye bace muryango y'iryo bohero ataco binona kuri mikro muri kumwe na Diane Ninahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yageranije amajwi tukaba twari kumwe no muhinga bw'ivyuma na Engineer Justin twemye tubikebanuye tuyifuriza ijoro ryiza